iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaganga bane bashimuswe ku cyumweru n'abantu bitwaje intwaro abaturage b'inyarutarama mu mujyi wa kigali bagaragarije abadepitemo n'amashinga bategeko ko batitaweho uko bikwiye baduhagarariye imyaka itanu igashira nta n'umwe uragukina mu nama zose bakora ndamutse mfite n'ubushobozi rwose nuko ntabwo nabona ngo nabakuraho niba bahagarariye umuturage ukaba utamuvugira kandi abantu bose babireba none si ubwo baduhagarariye umwe mu baturage ba kangundu bavuga ko ubutegetsi bushaka kubimura mu masambu yabo ku gahato mu burundi abaturage bo mu ntara ya gitega bakiriye neza ibyemezo byafashwe n'ubutegetsi bigamije guhashya abacuruzi bongera ibiciro uko bishakiye iyo ibintu biguma biduga natwe tutabonaho uburyo buriko burava kandi bitavuye kuri leta biratababaza cane rero bimaze kuba vyogabanuka kuba leta bagasubiza ku giciro leta iba yaratanze biratunezera cane umwe mu banyagihugu bo mu ntara ya gitega ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu aloyes bigirimana aloyes wiriweho tagize mwiriwe veniste ku mugabane wa afurika ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu human right watch ryagiriza abasirikare ba mari hamwe n'aba jihadiste ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwakozwe kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri muri icyo gihugu cyo mu karere ka sahel Human Rights Watch isaba leta ya Mali gutohoza kuri ubwo bwicanyi. Raporo y'iryo shirahamwe yitezwe kuja habona ku munsi wa gatatu ejo ivuga ko abasivile ijana n'indwi barimwo abadandaza, abakuru b'imitumba n'abana baheruka kugandagurwa mu bice byo hagati no mu mpanuka bushira uburengero bw'igihugu kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri. Umwenegihugu ari mu babajijwe na Human Rights Watch yavuze ko n'abasirikare b'abazungu bari mu bagirizwa ubwo bwicanyi ariko iyo raporo ntidoma ko urutoki abo basirikare aba ari bo ahandi hagirizwa ubwicanyi ni muri arabiya sawudite komiseri w'ishami rya onu ryita ku burenganzira bwa muntu michel bachelet ejo ku munsi wa mbere yaraneguye ubwicanyi bwakorewe abantu mirongo umunani n'umwe muri arabiya sawudite ku munsi umwe gusa yasabye ubwo bwami guhagarika igihano cyo kwica michel bachelet yavuze ko kwica abantu baciwe imitwe bishobora kwitwa ibyaha byo mu ntambara mu gihe bikozwe n'ubucamanza budaha uruhande ruregwa kwiregura arabiya sawudite yavuze ku munsi wa gatandatu ko yishe abantu mirongo umunani n'umwe mu munsi umwe gusa ku byaha bifitanye isano n'iterabwoba ikimenyeshamakuru cya leta ya arabiya sawudite cyavuze ko abishwe bari mu begetswe ko ibyaha by'uko bari mu mihari y'iterabwoba ishamikiye kuri leta ya kisilamu al qaida hamwe n'abaroberi b'abahuti muri yemene cyangwa iyindi mihari y'iterabwoba tugarutse kuri afurika kandi abategetsi ba cade ejo ku munsi wa mbere barahaye sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi uwahoze ari umukuru w'abagwanyi muri centre afurika akekwa kuba yarakoze ibyaha byo mu ntambara hamwe n'ibyaha bya kiremwamuntu cpi yavuze ko maxime jofro eli mokone gawaka akekwa ibyaha yoba yarakoze mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu n'ibihumbi bibiri na cumi na kane ibangi no mu bindi bice bya centre africa hanze y'umugabane wa afurika ni intambara muri ikirere ikibandanya kuvugwa abategetsi b'icyo gihugu bavuze ko abasirikare b'uburusiya barashe ibisasu bya muzinga mu micungararo y'umugwa mukuru kiyeve ejo ku munsi wa mbere ni mu gihe intumwa z'uburusiya na ikirere zari zagiye mu biganiro byo ku nshuro ya kane ibi biganiro byabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa videwo bisubira kuri uyu munsi wa kabiri intumwa ya Ukraine muri ibyo biganiro yavuze ku munsi w'Imana ko Uburusiya bwabumvirije ibyo basaba kandi ko ibiganiro byari bitanguye gutangura kuvamwo ibyubaka ariko naho biri uko abategetsi muri Ukraine bavuga ko umuntu umwe yishwe igihe inzu yo kubamwo y'amagorofa icyenda yategwa bombe mu buraruko bwa Kiev ejo ku munsi wa mbere bavuga kandi ko igisirikare cy'uburusiya cyarashe kandi ahahingurirwa indege ku munsi k'umugwa mukuru ibyateye imbeya z'umucanwa mwinshi ibi bitero bikurikiye iyindi misire uburusiya bwateye ku ikambi ya gisirikare ya Ukraine iri ku birometero mirongo ibiri na bitanu imbere yo gushika ku rubibe rwa polonye igihugu cyo muri otani abantu hafi mirongo itatu na batanu barishwe abandi ijana na mirongo itatu na bane barakomereka mu gitero cyabaye ku kigo mpuzamakungu cyo muri Ukraine kijejwe kubungabunga amahoro n'umutekano muyavugwa muri yemen ibigo bya onu hamwe n'amashyirahamwe atanga imfashanyo arenga cumi yavuze ko abantu bangana ibihumbi ijana na mirongo itandatu na kimwe bagiye kwinjira mu bihe by'inzara mu gice cya kabiri cy'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ibi bitegiro bizoba byiyongereye inshuro zitanu ku biriho iki gihe ibi biri muri raporo yasohowe ejo kuwa mbere n'urunani rw'ayo mashyirahamwe iri gabisha rije imbere y'inama y'umwaka y'amashyirahamwe atanga imfashanyo igenewe yemene izotunganywa na onu ejo ku munsi wa gatatu aya mashyirahamwe avuga ko abantu imiliyoni cumi n'icyenda bo muri yemeni ku miliyoni mirongo itatu ziba muri icyo gihugu bashobora kuzobura ibifungurwa hagati y'ukwezi kwa gatandatu hamwe no ku icumi na kabiri uyu mwaka
urakoze ruyizi bigira imana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kuza ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu jo wa akadomo koma nawe ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vowa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi ubutegetsi bwo mu ntara ya gitega bwafashe ibyemezo bigamije guhashya ingeso y'abacuruzi bongera ibiciro uko bishakiye ku bicuruzwa nk'isukari n'isima abanyagihugu barabyishimira bakavuga ko uburenganzira bwabo nk'abaguzi bwubahirizwa inkuru ijwi ry'amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu burundi baragezwaho na tiyeri ndayishimiye abo badandaza bikikamukiza banyegeza cyane cyane ibidandazwa bigizwe n'isukari ibinyobwa bya burarudi n'isima ibyo bidandazwa bikaba biri mu bikenerwa cyane mu buzima bwa misi yose n'abanyagihugu bo mu ntara ya gitega muri kino gihe abaguzi bashimira cyane abajejwe intwaro bariko baratuza iyo ngeso yari yabaye ndanse muri iyo ntara ya gitega na rijya bari basanzwe batagira mikoro iyo batabaza barabahana babaca amande vyari kuba biteye ubwoba umuntu aduze uko yishakiye turabashimira cyane abajeje intwara mu ntara ya gitega turashima ku ngengene bakurikirana cyane turababona bariko barabikurikirana ibinyobwa bagatembera mu mubare iyo ibintu biguma biduga nacyo tutabonaho uburyo buriko burava kandi bitavuye kuri leta biratababaza cyane rero bimaze kuba vyogabanuka kuba leta bagasubiza ku giciro leta iba yaratanze biratunezera cyane iyo ngingo leta yayifashe hageze kuko umwenegihugu muto muto yahora acinye kunyitswa ku biciro agasanga yifitiye udufaranga duke yagiye gusuma agasanga ibiciro byaduze bikamugora gusuma aroroherwa mu gihe leta yafasha abo bantu ikabashengeza cyangwa ikabaca amande bagasubiza ibiciro uko byahora umwenegihugu akagura yorohewe kugira bahangane n'abo badandaza bari bigize akagarama ruganda hakoreshejwe inama zitari nkeyi kuri abo badandaza basigurirwa kugira bihanure umuhanuzi wa buramatara jeje iterambere serge sabukunze amenyesha ko hari abumvira ubutegetsi abagararije nabo bagahanwa hakurikijwe amategeko kwihagarika burundu ntibyoroshe ariko twavuga yuko twaraburijemwo bimwe biboneka abasanzwe bafise uwo mutima kuko twaragerageje kuza turagirisha amanama menshi yo kubahanura abatari bake rero barashoboye kwihanura ni ukuvuga yuko abashoboye guhanwa n'abatashimye kwemera impanuro kandi abo nabo bari ku rushi ni abantu bakeya cyane twizera yuko nabo nyene bashishikara bikosora kugira ngo baje ku murongo w'abandi naho rero hari abajejwe intwaro babyifatamwo neza mu gutunganiriza abanyagihugu umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano Gervais Ndirakobuca ahamagarira bamwe mu bajejwe intwaro baca amahadabu badakurikije amategeko kwikebuka kuko bitukisha igihugu nibaza ko abajejwe intwaro bajejwe kubahiriza ibiciro by'amande mwirwa muraca mu miliyoni bitemewe n'amategeko canke amajana atanu mudafite base legale dukuri imbere mwinegese ubwo butumwa ndabutanze kuri ba musitanteri bose barongoye amakomine yose y'igihugu cacu muze muraba rero ko amande muca yose ariko n'amategeko ibyo ntimuzosange n'ahubwo muri ko muhonyanga amategeko ari mu mare mujejwe kuyahagararira umushikiranganji gervais ndirakobuca yaragarutse kandi ku batware batabyifatamwo neza iyo baciye ihadabu umuntu baca babishira mu matelefone bakabikwiragiza hose yabasabye kuvavanura n'iyo ngendo yo kwararaza abakosheje hari amande birirwa baraca kandi mu kuyaca bagaca bashyira kuri rezo sosi uca amande kugira ukosa uri kubera ko byananiranye kandi n'ubu yaciye uyamuciye birakubabaza cyane kubera yuko ntaba yakurikije amategeko nibyo mugabo uciye ubishyira kuri rezo sosi umengo ubishyize kuri rezo sosi kugira werekane ko wamwihanije nta mubyeyi ahana umwana kugira amwihanire umuhana kugira uhane ingeso uhane ikosa yakoze mugabo uciye yishyira kuri rezo sosiyo acabona kamuco no kwita la mauvaise foi mu ntumbero yo kugerageza gutuza iyo ngeso yo kunyegeza ibyo bidandazwa no kuduza ibiciro mu buryo bunyuranye n'amategeko abajejwe intwaro mu ntara ya gitega baragerageza gukurikirana aho hose bumvise inkuru z'ahanyegejwe ibyo bidandazwa abanyagihugu bakaba bafasha nabo nyene mu gutanga inkuru iyo isukari canke isima bifashwe bica bigurishwa ku giciro ca leta iyo isima yafashwe ari nyinshi hari igice gica gitangwa mu kubaka inyubakwa rusangi nk'amashuri canke amavuriro naho harakigoro mu kurwanya iyo ngeso mbi abanyagihugu ntibatahura igituma ivyo bidandazwa biboneka ari bike canke bikabura bagasaba leta gukora uko ishoboye bisubire kuboneka urakoze Thierry ndayishimiye mu Burundi kandi abakoresha abarobyi ntibitabira kubatangira amafaranga ya buri kwezi yo kubateganyiriza igihe bazaba bageze mu zabukuru inkuru ijwi ry'amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana inyuma yo kumenyeshwa ko batazosubira kwinjira mu mazi y'ikiyaga Tanganyika badatanze intererano abakorera muri icyo kiyaga bavuga ko batagira abakira n'abo bamira bagasigura ko ikibazo kiri ku babakoresha abo nabo babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika igituma batariko baratanga izo ntererano basabwa n'ishyirahamwe UNSS riziganiriza akazoza abakozi baba ba leta canke abakorera bigenga hariho amezi atubera meza yo kuronka imboga ayo mezi rero nayone aba iminsi mike rero niyo mpamvu n'aka kazi kacu sa ka kontra uno munsi umukozi uramurira inesesi ugaca ejo mukavana umurobyi nta mushahara afise ku kwezi donke ariko ibonetse bavuye kuroba bakakizana muragira depanse ibisigaye mukabigabana n'abarobyi kuri buri murovyi ishyirahamwe inesesi iteganiriza akazoza abakozi risaba ko abarongoye ibipe batangira buri murovyi intererano y'amafaranga y'amarundi ibihumbi bitanu n'amajana abiri kuri buri kwezi abakoresha abo barovyi ku mweha wa kajaga muri komine mutimbuzi y'intara ya bujumbura babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko badatahura ingingo ya unss hanyuma bo baje batubwira ko bafise ivyo bafatiye ko ivyo bintu bafatiye ko vy'ibiharuro twe twarabwiye ko bidashoboka ko nko kuri uyu mweha wacu wa kajaga umwanya muri amezi menshi abarovyi turabura usa nk'amezi atatu amezi abiri niyo duparavena kuronkamwo ayo mafaranga mugabo bagaca batubwira ngo uteza gukotiriza umurovyi ku kwezi kandi umwaka wose natwe uwo mwaka hari igihe usanga mu mwaka turonse imboga nk'amezi abiri cyangwa amezi atatu ishyirahamwe ryo gukingira no guteganiriza akazoza abakozi rimenyesha ko ridatahura iyo myidogo y'abakora umwuga wo kuroba jean petit ndikumasabo ajejwe iyinjira ry'abakozi mu ishyirahamwe unicef yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ibyo bari basezeranye n'abakora uwo mwuga novuga nti iyo myidogo ntifashe kuko kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri twaciye tugira amanama yo kubasigurira ibiri muri iri tegeko kugira babe baritegura turabisigura turi kumwe n'ababarongoye turabisigura turi kumwe n'ababaserukira hajya ku myeha hanyuma turabisiguriranira nabo nyene abarovyi n'abapatron pesheri bahari kumbura iyo myidogo ituruka kubera ubu hageze gushira mu ngiro ivyo twumvikana nayo ku kibazo c'uko hari igihe bataba ariko barakora kubera ibiyaga biba vyugaye ishyirahamwe NSS nta kindi risaba nuko bo bimenyesha kugira iryo shirahamwe naryo ntiribandanye guharura rigasubira ari uko ko basubiriye ku kivi ivyo biruko mu gihe ishyirahamwe ry'abakukuruke mu burundi rivuga ko ribabajwe n'ingene hari abakoresha badatangira intererano abakozi babo mu mashyirahamwe abategekaniriza akazoza joseph muhutu arongoye iryo shyirahamwe ku rwego rw'igihugu yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko abarenga mirongo itandatu n'umunani ku ijana badatangirwa izo ntererano afite icyo asaba ishyirahamwe UNSS turabye abakozi bariho ubu barenga ibihumbi amajana abiri na cumi na bibiri n'amajana abiri na mirongo ine n'umunani muri abo ibihumbi mirongo umunani n'amajana munani n'umwe nibo batangira abakozi intererano mu gihe ibihumbi ijana na mirongo itatu na kimwe n'amajana ane na mirongo ine n'indwi mirongo itandatu n'umunani n'ibice cyenda ku ijana badatanga intererano y'abakozi hiryo ni kosa cyane rikomeye nibaza rero ko inss yotegerezwa kwishyuza ayo mafaranga igaheza ikaraba n'uko abo bantu bataziganiriza abakozi babo bofatirwa ingingo zihambaye ku buryo bitotuma umukukuruka ari wahagwa abakora umwuga w'uburovyi ku butaka bw'uburundi baba ibihumbi cumi na bitanu n'amajana ane nk'uko bimenyeshwa n'ishyirahamwe ry'abarovyi mu burundi gabriel toyi arongoye ishyirahamwe ku rwego rw'igihugu agahamagarira abakora umwuga w'uburovyi kwitabira ako kamo ko kwiziganiza akazoza kabo bazikorako bageze mu zabukuru
urakoze desire hatunga imana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
Washington ijwi rya Amerika abaturage b'i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali mu Rwanda bagaragaje abadepite mu nama nshingamategeko ko batitaweho uko bikwiye bamaze imyaka igera kuri itanu bugarijwe n'ibibazo bavuga ko ubutegetsi bushaka kubimura amasambu yabo ku gahato kuri iki cyumweru abadepite bari babasuye umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagira ubusa yarahari hari mu ngendo abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite barimo basura ibikorwa remezo bitandukanye mu mujyi wa kigali bakanagira umwanya wo kumva ibitekerezo by'abaturage ku gicamunsi cyo ku cyumweru cyarangiye itsinda ryagiye mu murenge wa remera mu karere ka gasabo ryaganiriye n'abatuye uwo murenge biganjemo abatuye mu kagari ka nyarutarama mu midugudu ya kangondo na kibiraro basabwa kwimuka ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange muri ibyo biganiro abaturage bagaragarije intumwa za rubanda ko bamaze imyaka igera muri itanu bafite ibibazo byo kwimurwa ku gahato ariko inteko ikabyumvira karuci karumira uwitwa jean claude uwamungu wabimburiye abandi imbere y'abadepite babwiye ko babatereranye mu kibazo cyabo ntabura kwemeza ko uwamuha ububasha yasesa inteko kuko nta kimariye abo ahagarariye ni gute rero baduhagarariye imyaka itanu igashira nta n'umwe uragura ikintu mu nama zose bakora ndamutse mfite n'ubushobozi rwose nuko ntabwo nabona ngo nabakuraho niba bahagarariye umuturage ukaba utamuvugira kandi abantu bose babireba none si ugomba baduhagarariye mu gisubizo yahaye abafite imitungo i nyarutarama depite sorange w'ingabe wari uhagarariye itsinda rya Remera yavuze ko u Rwanda rufite inzego z'ubutegetsi buri rumwe rwigenga yasobanuye impamvu inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite abarizwamo wahisemo guceceka kuri iki kibazo ntabwo ari byo nta n'ubwo iyo nteko yabikora ahubwo iyo nteko ikoze ibyo niyo yindi yaseswa ahubwo ureke ibyo bavugaga buri butegetsi burigenga niyo mpamvu tumvise inteko ikijyamo impaka kubera ko izi neza ko cyashyikirijwe ubutabera ubutabera buzajya umurongo
kubw'abaturage bo muri nyarutarama bagasanga leta yarimakaje ubusumbane hagati y'umuturage nyir'umutungo n'umushoramari ushaka kubimura bwana shahre nzeyimana wo mu mudugudu wa kangondo ya kabiri n'ibyo yabwiye abadepite twifuza ko amategeko yakurikizwa ndetse n'ingabo yatora tugahabwa ibyo dusaba nta mananiza kuki leta yaba ireberera umushoramari kuruta uko ireberera umuturage kuko iyo turebye ibibazo byacu leta yengabye cyane ku mushoramari kuko wazanye amafaranga leta yajya kumuzi Depite Uwingabe akavuga ko imyumvire y'abaturage kuri iyi ngingo itari mu murongo mwiza ku bw'uyu mudepite bakwiye guhindura imyumvire ntabwo ari byo bose niba munabifata mutyo uritega umutima mubi kandi nta mpamvu iyi leta yacu ireberera umuturage n'uwo mushoramari yakira ni mu nyungu z'igihugu ni mu nyungu z'abaturage iterambere tugezeho ubu mwese ntabwo muribona inzego zitandukanye zakunze gusimburana kuri iki kibazo cy'abatuye inyarutarama ariko bisa n'ibyananiranye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hari irindi tsinda ry'abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa sena bagiye kuganiriza aba baturage ku ngingo yo kwimuka ariko birangira ubwumvikane bubaye buke ku mpande zombi icyo gihe abaturage bahisemo kwikubita barataha basiga abo basenateri mu nama kuko bumvaga ibyo bababwira bidasubiza ibibazo byabo benshi bavuze bati jyaho tubwire udaciye ku ruhande bakubwiye iki utuzaniye ikihe gisubizo jye nta gisubizo mbazaniye jye nta gisubizo kuko sinigeze igeze rero uhimba ibisubizo n'ibitabaho ngo mbihimbe kuri bwana wa mungu afatiye ku gihe ikibazo cyabo kimaze kandi inzego z'igisimburanaho yabwijwe rya amerika ko hari aho yiteze igisubizo ahubwo buri igisigaye ni perezida wa repubulika wenyine azabyuka mu gitondo abitekerezeho avuga ati mufashe abo bantu b'inyarutarama kandi bizahita bikemuka kuko abandi bose barananiwe uhereye ku nzego zose zibaho zikomeye muri iki gihugu bose barananiwe iki kibazo cya nyarutarama mu midugudu ya kangondo na kibiraro gifata umuzi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ari nabwo aba mbere bakorewe igenagaciro ku mitungo yabo umujyi wa kigali uvuga ko ushaka kubimurira mu mazu yubakwa n'umushoramari mu busanza mu karere ka kicukiro mu mugambi wo kubahiriza imiturire ijyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi ariko hari abatabikozwa igishushanyo cy'umujyi nk'uko bakitubwira ko aricyo bari kubahiriza itegeko ryacyo ryatuwe muri bibiri na cumi na kabiri twe twari dutuye aha hantu dusanzwe tunahaba nta n'ikibazo itegeko ry'umujyi rero ritowe ntabwo ryaza kubangamira uburenganzira bw'umuntu n'aho atuye ahubwo bari bakwiye kwiga n'icyo bagomba gukora kandi nta n'ikindi bizo banakiza amategeko barayatora kugeza ubu aba baturage bari mu byiciro bitatu icyiciro cy'abemeye kwimuka mu mazu nk'ingurane abayanze bagahitamo kugana iyi nkiko basaba ingurane ikwiye mu mafaranga n'ababuze uburyo bwo kugana inkiko ni ikibazo kirenga imiryango isaga igihumbi magana ane hagati aho icyiciro cy'imiryango makumyabiri n'ibiri yareze umujyi wa kigali urubanza rwabo ruzafatwaho icyemezo ku itariki ya munani z'ukwezi gutaha eho bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
bakunze baradijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri repubulika ya demokarasi ya kungu abaganga bane bashimuswe ku cyumweru n'abantu bitwaje intwaro bakorera ikigo nderabuzima cya katarukuru kivurirwaho impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya murungwe iri muri teritwari ya mutambara muri teritwari ya fizi mu ntara ya kivu y'epfo inkuru irambuye vedaste ngabo amakuru ijwi rya amerika rikesha sosiyete sivire muri baraka yemeza yuko aba baganga bashimuswa ahagana saa moya z'ijoro zo kuri kino cyumweru tariki ya cumi na gatatu y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri amakuru y'ishimutwa ry'aba baganga yemezwa kandi n'umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka baraka dr mpangayiko sadiki albert uyu muyobozi avuga yuko muri abo baganga bashimuswe barimo n'umugore umwe wari usanzwe akora muri serivisi yo kubyaza ababyeyi ishimutwa ry'aba baganga riteye impungenge impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya murongwe zari zisanzwe zivuriza ku kigo nderabuzima cya katarukuru kuko uyu munsi hari izagiye kwivuza zibura abazivura kabura gabriel n'umwe mu bagwayi babuze ababavura bageze katarukuru nari ndwaye malariya mbyutse mu gatondo ngiye kwa muganga duhura n'abantu barimo baragaruka bambwira yuko baraye batwaye abaganga rero jye nagenda shikayo ariko ngeze kwa muganga nasanze koko inkuru ariyo abo twahasanze bari mu mwiheburo n'abarwayi barimo bamwe barimo baravayo bari mu bitaro tumaze iminsi miremire turiko turavuga ikibazo c'umutekano none rero ubu bigezaho rero ho nyaho ku magara y'abantu abaganga barabatwaye aha nkaje ngwaye malariya ubu sinimwo ndabona ingene nza kwivuza mu gihe hariho bahora batuvura ata mahera dutanze rero aha dufise umwiheburo utagira uko ungana jewe handiko ndavuga ndi ku musego nta cepfo ca ruguru co kwivuza by'ukuri turasavye turasavye ababijejwe barabe bakurikirane ivy'amagara yacu n'ubuzima bwacu n'umutekano wacu si abaganga bakorera katarukuru honyine uyu mutekano muke ugaragaraho ahubwo n'impunzi z'abarundi zikorera ubuhinzi mu itongo rya mwami riri kaseke zivuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho bazihohotera ziri mu mirima iyo turimira abenshi bakunda kurimira ahantu bita mu rya mwami mu ishyamba rya kaseke hirya y'ikambi ya murongwe ni ahantu hakunze kuza abantu bitwaje ibigwanisho bo nyene bagahengera imirima yeze bakaba aribo baza kwimbura bakazana n'ababagurira bakagura mu mirima y'aba- y'impunzi bakaba aribo biyegeraniriza amafaranga impunzi zarimye nazo zigataha uko ahandi naho bakaza bagasanga y'izo mpunzi zikorerayo bakazaka udufaranga ziba zifise amatelefone aherutse kuba umudamu yafashwe ku nguvu aracari mu bitaro vy'ibaraka n'ubu bafashe abana b'iwanjye n'umutama abantu batanu babiriza mu ipori mu rya mwami babiriza mu ipori babaca amahera ibihumbi bingana n'amajana abiri mu mahera ma- ibihumbi majana abiri nayo napfuye barayatwara abana bahaswe kubafata ku ngufu ngize imana ndagaruka baragaruka ku mugoroba twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa grupema y'abatombwe ari nayo ikigo cya katorukuru giherereyemo kuri iki kibazo cy'aba baganga bashimuswe ntibyadukundira umucyo wo gushimuta abantu ugenda ufata intera ikomeye muri teritwari ya fizi umwaka ushize ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu kwezi kwa cumi na kumwe abashinwa batanu bashimutiwe mu kera n'abantu bitwaje ibigwanisho kugeza uyu munsi batarabarekura oveda singavo ku bwa radiyo ijwi rya amerika ovira mutarakivuyeho
bakunzi b'umukino wa basketball irushanwa rya basketball africa league rizwi nka bar ryongeye ryagarutse ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga natwe ku ijwi rya amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa bar tuzaba twabukereye tubagezaho iyi mikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na kabiri
irushanwa ry'imikino ya basketball Africa League ibera i Dakar muri Senegal rirakomeje ikipe ya REG ihagarariye u Rwanda yaraye ibonye itike yo kuzakina mu gice cya nyuma kizabera mu Rwanda Edi Rwema ikipe ya reg basketball club yabaye ikipe ya mbere mu itsinda ryiswe sahara itsinze us monastir yo muri tunisiya umukino warangiye reg itsinze us monastir amanota mirongo irindwi n'arindwi kuri mirongo irindwi n'ane ni umukino reg yasabwaga gutsinda kugira ngo ishobore kubona tike yo kuzakina imikino ya nyuma izabera i kigali mu kwezi kwa gatanu pichu kambuyumanga ukinira reg yigaragaje cyane muri uyu mukino atsinda amanota cumi n'atandatu yafashije ikipe ye gutsinda us monastir ni umukino wayobowe na us monastir kugeza kuri karita ya gatatu ubwo ibintu byahinduraga isura ikipe y'abasore batozwa n'umunyamerika robert john park bakayobora umukino kugera urangiye imikino yo kuri uyu wa mbere yari ibanziriza iya nyuma ikinwa kuri uyu wa kabiri yo gushakisha tike mu itsinda rya sahara ikinirwa i dakari mu gihugu cya senegal ikipe ya us monastir niyo iza imbere ku rutonde rw'agateganyo ikaba ikurikiwe na reg yo mu rwanda ifite umukino wa nyuma w'uyu munsi uza kuyihuza na club ferroviario da bahira yo muri mozambique undi mukino uteganyijwe kuri uyu wa kabiri urahuza duke yo muri senegal na aesal yo muri maroke undi mukino wabaye kuri uyu wa mbere wahuje ikipe ya slak yo muri gineya na aisale yo muri maroc umukino warangiye aisale itsinze ku manota mirongo icyenda na rimwe kuri mirongo inani na rimwe ya slak yo muri gineya mu kwezi kwa kane imikino yo guhatanira tiki yo kuzakina imikino ya nyuma y'irushanwa rya bal irakomereza i kairo muri misiri ahazakinirwa imikino yo mu itsinda ryiswe nil amakipe atandatu agize iri tsinda arimo zamalek yo muri misiri ari nayo ifite iki gikombe petro de rwanda yo muri angola cape town tigers yo muri afurika y'epfo bc espoir fukashi yo muri congo cobra sports yo muri sudani y'epfo na fap yo muri cameroon imikino muri iri tsinda izatangira tariki ya cyenda y'ukwezi gutaha twongere tubibutse ko kubera umukino uza guhuza reg yo mu rwanda na club ferroviario dobaira yo muri mozambique uyu munsi mutaza gukurikira amakuru yacu yo ku mugoroba ariko mukaza kuyumva ku masaha aya makuru asanzwe asubirwamo urakoze edi rwema hano dusoreje aya makuru hamwe na mokobe baru wamfashije kukabagezaho tubifurije mwese kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi uyu munsi ni umunsi wa mutagatifu louise kubemera idini gaturika barubiza mwese aho muri hose cyane cyane abakunda ijwi ry'amerika bari mu rwanda mu bufaransa muri canada no muri australia mugire umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimiyimana